mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri kugera mu kanya isa mbiri turi no kuri facebook voa radiyo yacu mwiriwe neza inshuti turi kumwe eugenia mukankusi basuhuza na thomas kamyirindi mwiriwe ni amakuru mu rwanda amategeko agenga amatora ntiyorohereza abakandida bigenga ntabwo ari komisiyo y'igihugu ishyiraho amategeko hari inzira binyuramo kugira ngo itegeko rikorwe ryemezwe ikindi navuga ni uko iyo gatanu ku ijana tuyisanga mu bihugu byinshi uyu ni perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu rwanda karisa mbanda avuga rero nyine yuko bo bubahiriza amategeko gusa
muri tayilande abana b'abahungu cumi na babiri hamwe n'umutoza wabo w'umupira w'amaguru bari bamaze ibyumweru birenga bibiri barahejejwe mu buvumo n'imyuzure bakuwemo bose
inama nkuru y'umuryango w'ubutabarane bwa gisirikare neto izaterana guhera ejo i buruseli
inyungu z'amasezerano yari yashyizweho umukono hagati ya etiyopiya na eritreya zatangiye kujya ahagaragara izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya mube hafi ya radiyo yanyu turahera rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri tayilande abana b'abahungu bose uko ari cumi na babiri hamwe n'umutoza wabo bakuwe mu buvumo bari bamazemo ibyumweru birenga bibiri bari bahejejwemo n'imyuzure abo bakinnyi b'umupira w'amaguru n'umutoza wabo bari bari mu buvumo buzwi nka tamruwang kuva mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu bane bakuwe muri ubwo buvumo ku cyumweru abandi bane bakuwemo ejo kuwa mbere abari basigaye hamwe n'umutoza wabo bakuwemo kuri uyu wa kabiri minisitiri w'ubuzima muri tayilande mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yavuze ko babiri mu bahungu umunani bakuwe mu buvumo uyu munsi bafite infection mu bihaha cyakora bose muri rusange ngo bafite ubuzima bwiza n'icyizere cyinshi bafashijwe cyane n'uko umubiri wabo ufite ubudahangarwa bitewe n'uko bakora imyitozo ngororamubiri minisitiri w'ubuzima yanavuze ko abo bana bazagumishwa kure y'imiryango yabo kugira ngo babarinde kuba bakwandura indwara yongeyeho ko bashobora kuzamara mu bitaro byibura icyumweru abakuru b'ibihugu n'abakuru ba guverinoma ba neto bazakoranira ejo kuwa gatatu n'ejo bundi kuwa kane ku cyicaro gikuru cy'uyu muryango w'ubufatanye bwa gisirikari i buruseli mu bubirigi neto igizwe n'ibihugu makumyabiri n'umunani perezida wa turkiya recep tayyip erdogan nawe ubwe azaba ahari turkiya nayo nyine iri muri neto nyamara bagenzi be bibaza niba agishaka kuguma muri neto kubera ukuntu amaze gucudika cyane n'uburusiya mu rwego rwa politiki mu rwego rw'ubukungu ndetse no mu rwego rwa gisirikari turkiya iherutse kugura misila mu burusiya zitwa s magana ane umuryango neto wamubwiye ko zishobora kubangamira imikorere ya gisirikare yawo turikiya kandi n'uburusiya bafatanije na irani mu ntambara yo muri siriya ntibavuga rero rumwe n'abandi bagize neto barimo leta zunze ubumwe za amerika biteganijwe ariko ko perezida erdogan azagirana ikiganiro cyihariye na mugenzi we wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump
amakuru ku mugabane wa afurika inyungu z'amasezerano yaraye yashyizweho umukono hagati ya etiyopiya na eritreya zatangiye kujya ahagaragara indege z'ubucuruzi zasubukuye ingendo hagati y'ibihugu byombi kandi hari umugambi watangiye gusuzumwa ugamije kongera gufungura za ambasade muri ibyo bihugu byombi avugira ku cyicaro cy'umuryango wa afurika yunze ubumwe addis abeba muri etiyopiya umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres yavuze ko ibihano onu yari yafatiye eritreya bizahita bita agaciro nyuma y'ukwivugurura k'umubano hagati y'ibihugu byombi eritreya yashyiriweho ibihano mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda icyo gihe byavugwaga ko yafashaga umutwe wa al shababu mu kwezi kwa cumi na kumwe ku mwaka ushize onu yasanze nta kimenyetso gihamya ko eritreya yaba ifite aho ihuriye n'uwo mutwe w'abarwanyi bo muri somaliya cyakora icyo gihe guterres yaburiye ko atari we wo gufata icyemezo kandi ko bizaba ngombwa ko inteko ishinzwe umutekano ku isi ya onu yongera gusuzuma icyo kibazo mbere yo gufata umwanzuro ejo kuwa mbere kandi mahabubu malimu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'ubuhahirane bw'ibihugu byo mu burasirazuba bwa afurika igad yavuze ko biteguye ko eritrea igaruka mu muryango iki gihugu cyavuye muri gade mu bihumbi bibiri na karindwi kandi cyazitiwe kenshi gishaka gusubiramo naho muri yemen mu cyegeranyo yashyize ahagaragara ku birebana n'abana n'intambara umunyamabanga mukuru wa loni avuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi wonyine gusa abana magana umunani na mirongo ine na babiri binjijwe mu gisirikare cy'imitwe itandukanye harimo n'abana batagejeje ku myaka cumi n'umwe y'amavuko muri aba bana barenga magana umunani mirongo irindwi na batandatu bakoreshejwe mu mirwano imbonankubone abandi bakoreshejwe mu rwego rwo kurinda inyubakwa bagakora amarondo cyangwa se bakagemurira amazi ibiribwa n'intwaro abasirikari bari ku birindiro byabo muri iki cyegeranyo loni iravuga kandi ko mu mwaka ushize abana ba yemen bapfuye mu ntambara barenga igihumbi na magana atatu abandi ibihumbi n'ibihumbi bafite ibibazo by'uburwayi n'inzara bikomoka ku ngaruka z'intambara abana bose hamwe bagizwe abasirikari mu myaka itatu ya mbere y'iyi ntambara ni ukuvuga kugera mu kwezi kwa kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi barengaga ibihumbi bibiri muri yemen rero yemen imaze imyaka mu ntambara hagati y'inyeshyamba z'abahuti bafashwa na irani n'ingabo za leta zifatanije n'urugaga rw'ibihugu byo mu karere ruyobowe na arabiya sawudita dukomereze amakuru mu buyapani aho haba rusimbutse n'abatabazi mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu barimo guhura n'inzitizi z'ubushyuhe bukabije ni mu gihe bagerageza guhangana n'ingaruka z'inkangu zashegeshe icyo gice cy'igihugu mu cyumweru gishize abayobozi bararushaho kugira impungenge ku byerekeye indwara zishobora guturuka ku gipimo cy'ubushyuhe kigenda kizamuka ubushyuhe ubu bugeze kuri dogere mirongo itatu n'eshanu ku gipimo cya selisiyusi ibintu byarushijeho kuba nabi kubera ko ibikorwa remezo byasenyutse bigahagarika amazi n'umuriro ku baturage ibihumbi amagana bimaze kwemezwa ko abantu ijana na mirongo itanu na batanu bapfuye biturutse ku makuba yabaye nyuma y'imvura yaguye iminsi itatu idahita muri ako karere kose abasirikari barenga ibihumbi mirongo irindwi n'abakozi b'ubutabazi barimo barashakisha abantu baba bararokotse umuyobozi w'imirimo mu biro bya minisitiri w'intebe yoshide suga yabwiye abanyamakuru ko guverinoma irimo gushyira miliyoni makumyabiri z'amadolari mu bikorwa by'ubutabazi mu karere kazahajwe n'imyuzure aya makuba yatumye minisitiri w'intebe w'ubuyapani shinzo abe asubira asubika uruzinduko rwe mu bubirigi ubufaransa arabiya sawudite na misiri uru ruzinduko rwari ruteganijwe mu mpera z'iki cyumweru
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri facebook voa radiyo yacu noneho amakuru yo mu biyaga bigari duhere mu rwanda mu karere ka rwamagana umugabo witwa ntezimana jean damascene yishe umugore we urw'agashinyaguro mu kwezi kwa kane gushize yiyemerera icyaha umushinjacyaha amusabira gufungwa burundu umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yakurikiye urubanza rwe mu rukiko rwisumbuye rwa ngoma ariko rero inshuti zacu tubaye tubibamenyesheje mwitonde kuko iyi nkuru ishobora gukomeretsa cyangwa se guhungabanya bamwe na bamwe eric bagira ubusa amarira akumiro n'agahinda kwimyoza bya hato na hato bivanze no gutangara bigaragaza ko rubanda batemeranya n'imyiregurire ya bwana jean damascene ntezimana uregwa kwiyicira umugore yarangiza akamubaga buri rugingo akarutandukanya n'urundi nibyo byakunze kwiganza mu iburanisha rya none ryabereye ku biro by'umurenge wa karenge mu karere ka rwamagana hakunze kandi kumvikana mu majwi yo hasi ibitutsi bya hato na hato bibatuka ntezimana biganisha ku kababaro batewe n'urupfu rw'uyu mugore ubushinjacyaha burarega ntezimana ko ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa kano uyu mwaka yiyiciye umugore beatrice muragije imana arangije aramubaga ibice bimwe abijugunya mu musarani ibindi abijyana mu rufunzo ku kiyaga cya mugesera uregwa araburana yemera ibyaha maze akabisabira imbabazi avuga ko yishe umugore atabigambiriye ubushinjacyaha buramuregwa kwiyicira umugore we guhisha no gushinyagurira umurambo bwasobanuye ko hari undi mukobwa wo mu muryango w'umugore ntezimana yari yarakunze ariko ntibaza kubana bityo akajya akunda guca inyuma uwo mugore bari barashakanye byemewe n'amategeko kuva mu bihumbi bibiri na kabiri bwavuze ko yamuhozaga ku nkeke amukubita amwicisha inzara kandi akagira uburyo yabyitwararikagamo byagera mu butegetsi bw'ibanze bikazimangatana ubushinjacyaha bukavuga ko na mbere y'uko ntezimana yica umugore we batari bakiranana mu cyumba nk'umugabo n'umugore buvuga ko yari yaraguye inzu ku buryo izindi yubatse yazishyizemo abana kugira ngo azabone uko yica umugore bwaba ubushinjacyaha uregwa ndetse n'urukiko hari amagambo bakunze gukoresha muri uru rubanza bitewe n'uko icyaha bivuga ko cyakozwe akazamura amarangamutima ku bari aho mu myiregurire ye ntezimana wirindaga kuba yakebuka ngo arebane n'abumvaga urubanza barimo n'abavandimwe yemeye ko yakoze icyaha ariko atabigambiriye yavuze ko ariko umuturanyi we joseph gakire bareganwa muri uru rubanza umugore we yamuhamagaye kuri telefone ngo azamufashe guhana umwana wabo w'umukobwa ageze yasanga uwo mukobwa arashyamirana na nyina bapfa ko uwo mwana yambaye imyenda y'imbere ya nyina ntezimana yemeza ko atigeze hano uwo mwana maze nyina biramurakaza undi aragenda aho atahukiye umugore we ngo amukubite inkona anamusuka amazi y'ibiziba yavuze ko nawe yabatuye inkoni hafi aho yimukubise yitura hasi yisanga amwishe yabwiye umucamanza ko yamaranye iminsi ine umurambo w'umugore we nyuma aza kwigira inama yo kumubaga urugingo ku rundi kugira ngo asibanganye ibimenyetso ati naramubaza imibiri iboranye ishyira muri tuwarete itaboranye ijyana mu rufunzo kuko intego yanjye yari uguhisha ibimenyetso umucamanza amubaje ku bindi bice by'umubiri w'umugore we ndetse n'uruhinja yari atwite bitabonetse maze uregwa agira ati nayishyize ahantu habiri hombi bigoye mu kiyaga no muri tuwarete yashoboraga kubura bayishakisha kandi sinari impari ngo menye iyabonetse uko uyu mugabo nawe abisobanura yumvikanisha ko hari amakimbirane yari amaze iminsi yavuze ko umugore we atashoboraga kwihanganira akabazo n'ubwo kabaga ari gato abatangabuhamya bavuga ko ku munsi bikekwa ko ntezimana yari yishe umugore we byaje kugaragara ko gakire yacungaga abanyerondo barimo bahiga mugenzi we ngo amubwire aho baherereye ibi ariko gakire arabihakana hanumvikana ko ntezimana yari yamubikije ibyangombwa bya moto n'indangamuntu ku buryo ngo gakire yari bumufashe gutoroka gusa ntezimana agakomeza guhakanira gakire akavuga ko bari basanzwe ari inshuti magara gusa ku buryo hari n'imishinga y'ubuhinzi bajyaga gupanga umushinjacyaha kandi aravuga ko akurikije uburyo ntezimana yemera ko yabaze umugore we kubw'ibice by'imibiri byabonetse arakeka ko yaba yarafashijwemo n'undi muntu yagize ati byonyine no kwifasha kubaga itungo kugeza ku biro bibiri by'inyamuri wenyine byagorana ni amagambo yakunze gukurura amarangamutima ya hato na hato ku baturage bari bakubise buzuye hirya no hino umutangabuhamya mu ruhame yashinje ntezimana ko yigeze gusanga arwana n'umugore we ku manywa y'ihangu maze ajya gukiza ngo bapfaga ko uwo mugore yemerera ko yishe yari amusanganye n'undi mukobwa mu rugo bikekwa ko yacaga inyuma nyakwigendera uyu muturanyi yemeje ko hari igihe cyageze atabona umugore wa ntizimana maze amubajije aho yagiye amusubiza ko yamutajya gushaka undi mugabo kuko n'indaga yari atwite ngo itari yuregwa uyu mutangabuhamya yavuze ko yatunguwe no kumva ko ntizimana yiciye umugore kuko ngo yitondaga kandi yari mu bantu ngishwanama ku bibazo by'umuryango icyifuzo cy'ubushinjacyaha ni ukwemeza ko ibyaha bibahama maze kuba ukwemera kwabo gushidikanywaho kandi ibyaha bikekwa ko bakoze bigize impurirane mbonezamugambi urukiko rukazabibahamya rukabahanisha igihano cy'igifungo cya burundu uhereye kuri ntezimana yavuze ko ibyo yakoze atari abigambiriye maze abisabira imbabazi naho mugenzi we gakira avuga ko ntaho yari azi umugambi wo kwica nyakwigendera aho uru rubanza rwaberaga umutekano wari wakajijwe bikomeye yaba polisi igisirikare na daso bari mu nguni zose banga ko barangaraho gato abaturage bakiyicira uyu ntezimana kuko bamwe batatinyaga no kubivuga nta munyamakuru kandi wigeze yemererwa kubafotora urubanza rurangiye bamwe bati ni ishyano ryaguye abandi bati ni agahomamunwa uyu mukecuru ati ibihano yasabiwe ntibikwiye ntabwo nabyakiriye neza ariko navugaga ngo iyo mumusura hano hagati bamurasa akagenda akava mu bandi bizi ko yaduteye icyaha kinini cyane mu rwanda impfu mu miryango cyane ku bashakanye hirya no hino mu rwanda zikunze kumvikana no mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi mu murwa mukuru w'u rwanda kigali mu karere ka gasabo humvikanye umugabo wiyiciye umugore arangije aho amutabye ahatera imboga kandi usesenguye usanga bikomoka ku makimbirane baba bamaranye igihe isomwa ry'uru rubanza rizaba ku itariki makumyabiri z'uku kwezi kwa karindwi niba ntagihindutse eh bagira ubusa ijwi rya amerika irwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda Eric urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu Rwanda u Rwanda ruritegura amatora y'abadepite hazaba mu kwezi kwa cyenda gutaha uyu munsi perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Kalisa Mbanda yaganiriye n'itangazamakuru i Kigali avuga ko ku nshuro ya mbere bakiriye abakandida bigenga benshi ugereranije n'abandi bari basanzwe biyamamaza ku giti cyabo mugenzi wacu Asumuta Kaboye aduha inkuru irambuye mu gihe u rwanda rwitegura amatora y'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora porofeseri karisa mbanda aratangaza ko aribwo bwa mbere mu matora yo mu rwanda hagaragaye umubare w'abakandida bigenga benshi kugeza ubu komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza ko imaze kwakira abantu cumi na batandatu bifuza kuzahatanira umwanya wo kuba abadepite kandi bigenga muri aba benshi biganjemo urubyiruko barimo abagabo ndetse n'umugore umwe mu bakandida bigenga harimo umusore w'imyaka makumyabiri n'itandatu y'amavuko nibwo akimara kurangiza kaminuza aganira n'ijwi rya amerika yavuze ko bitoroshye nk'umukandida wigenga kubasha kubona ibisabwa uwindi bwana habineza jean paul umwe mu bakandida bigenga avuka mu murenge wa ngoma mu karere ka huye mu ntara y'amajyepfo ntabwo byoroshye mbere nko kuba wabona iyo mikono y'abantu bagushyigikiye mu gihugu hose ikindi ni ikijyanye n'amajwi bafatiraho kugira ngo umukandida wigenga abashe kugera mu nteko Eh, gatanu ku ijana eh, ni amajwi menshi ugereranyije eh, n'urutonde ama- imitwe ya politike iba yatanze ni ukuvuga ko niba imitwe ya politike itanze abakandida mirongo itanu na batatu eh, wowe ukaba uri umwe wigenga ni ukuvuga ko uba uri umwe urimo guhatana n'abakandida mirongo itanu na batatu b'umutwe runaka wa politiki Eh, bakabaye bakora ijanisha eh, bakareba imitwe ya politike umubare wemewe gutangwa eh, hanyuma bakareba n'umuntu ku giti cye bakamubara nk'umuntu umwe bakagabanya ku ijana bakareba amajwi yakabaye asabwa umuntu umwe abakandida bigenga kandi bakunze kuvuga ko bahura n'ingorane muri iki gihe barimo kwegeranya imikono mu baturage kandi habineza yabwira dijwi rya amerika ko hari aho abaturage babafata nk'abantu babangamiye gahunda za leta cyane cyane bagashingira bati twebwe umubare mwinshi w'abaturage ubarizwa mu mutwe wa politiki runaka Eh, bakumva ko hari kuba wasinyisha umuturage nk'umukandida wigenga bakumva ko waregereye Eh, ariko wabisesengura ukabona ko badasobanukiwe neza ibijyanye n'ayo mabwiriza agenga abakandida bigenga perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko ibyo abakandida bigenga basabwa bidakabije avuga ko atari buri wese wakwiyamamariza kuba umukandida wigenga ngo atsinde gusa karisa mbanda yavuze ko ibyo abakandida bigenga basabwa byose bigenwa n'itegeko nta ruhare komisiyo y'igihugu y'amatora ibigiramo icyo navuga ni uko biri mu itegeko ntabwo ari komisiyo y'igihugu ishyiraho amategeko hari inzira binyuramo kugira ngo itegeko rikorwe ryemezwe ikindi navuga ni uko iyo gatanu ku ijana tuyisanga mu bihugu byinshi ikindi basabwa ni amasinyaturi magana atandatu mu gihugu hose nanone biri mu itegeko ariko iyo ubirebye usanga atari byinshi cyane ibyo ku muntu ushaka kuba umudepite w'igihugu uhagararira abaturage usanga atari byinshi cyane abantu basaga miliyoni zirindwi nibo bagaragara ko bazatora usanga umukandida wigenga asabwa byibura kugira amajwi ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'abamutoye kugira ngo abashe kuba umudepite kugeza ubu mu rwanda nta mukandida wigenga urabasha gutsinda amatora yaba aya perezida wa repubulika cyangwa y'abagize inteko ishinga amategeko umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora kandi yavuze ko tariki ya cumi na kabiri z'uku kwezi kwa karindwi aribwo komisiyo izatangira kwakira kandidatire z'abifuza guhatanira kwinjira mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ibyo bikazarangira tariki ya makumyabiri na gatanu z'uku kwezi ibikorwa byo kwiyamamaza nabyo bizatangira tariki ya cumi na gatatu z'ukwezi gutaha kwa munani bisozwe ku ya mbere z'ukwezi kwa cyenda bucyatora umudepite uhagarariye abafite ubumuga ku ya gatatu hatorwe abadepite rusange mirongo itanu na batatu bazava mu mitwe ya politike ndetse n'abigenga amatora azasozwe tariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda hatorwa abahagarariye inzego z'abagore n'abahagarariye urubyiruko komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza ko tariki ya cyenda z'ukwezi kwa cyenda izatangariza ibyavuye mu matora by'ibanze aya matora biteganyijwe ko azatwara miliyari eshanu na miliyoni magana ane mu mafaranga y'u rwanda asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika dukomereze amakuru nanone mu burundi aho leta ivuga ko abanyeshurikazi batwaye inda bazajya biga imyuga ari akarusho bagiriwe niko umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indero juma edouard yavugiye mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru uyu munsi i bujumbura umunyamakuru w'ijwi rya amerika raymond zimana yagikurikiye ariko arishura ku bibazo by'abamenyeshamakuru eduard juma avugira ubushikiranganji bw'indero n'inyigisho z'imyuga yemeje ko inkingo ubwo bushikiranganji buheruka gufata bw'uko ata munyeshuri w'umwigeme yatwaye inda azosubira kwiga mu mashuri shingiro eka n'umuhungu yayimutwaje bazoca batumbera amashuri y'imyuga atari igihano ku bw'uyu muvugizi yemeza ko ari akarusho ababibona nk'igihano ari abadatahura akamaro k'amashuri y'imyuga ni ukuri ndabasabye twumve yuko aho ata ki- igihano kirimo biva ku kuntu twebwe tudategera neza akamaro k'amashuri y'imyuga kuko tugereranije n'ibindi bisata bimwe bimwe nk'iby'indimi cyangwa bimwe twita bon scientifique umwana yize ku ishuri ry'imyuga akagiga neza aheza ari n'icyo ashobora kwimarira harimo akarusho rero kugira ngo umwigeme yashyikiwe n'izo ngorane aronse ishuri yiga mu by'imyuga riri n'akarusho gusumba kubandanya mu bisata byo tumenyereye uyu avugira ubwo bushikiranganji avuga ko hakwiye gusigurira abatandukanye akamaro k'amashuri y'imyuga kuko uwize ayo mashuri avize ko azoza gusumba n'abize bakabandanya muri kaminuza karyo kava mu mashuri y'imyuga ko gushobora kuronka akazi cyangwa ko kwitunganiriza ubuzima mu mashuri y'imyuga ni ukuri niho hari uburyo buboneka gusumba muri bya bisata kenshi usanga ari bisata bibandaniza muri za kaminuza ariko ahandi umuntu arashobora kwibeshaho igikorwa dukwiye gukora kumbire n'icyo kumvisha abo bana umugabo n'abandi bose bumve yuko amashuri y'imyuga batobandanya bayagaya ni amashuri arimo kazoza ni amashuri mbere na politike y'igihugu ashingiye ko kugira ngo igihugu gitere imbere muri sendika y'abigisha konapesi bo bose uko babibona emmanuel mashandara avuga ko iyo ngingo itiyumviriwe neza amenyesha ko amashuri y'imyuga azobateshejwe agaciro kuko abayigamwo bazobonwa nk'abari muri uyu mugwi w'abanyeshuri birukanywe mu mashuri shingiro bavuze yuko batazosa mu mashuri yisumbuye mugabo bazoca bagenda mu mashuri y'imyuga uca umenga amashuri y'imyuga ibaye ikuburiro ku buryo abantu bazoha bavuga ati mbega uyu mwana yiga wa wundi warabyaye cyane kandi twari tuzi neza yuko ubu unye umugambi w'igihugu wari uwo guteza imbere amashuri y'imyuga bagashyiramo ingufu nyinshi kugira abantu bige imyuga myinshi kandi bazi ko imyuga ituma abantu baterana imbere yashuri imyuga baheze kuritesha agaciro kuko umenga ribaye igicibwa atatuze izo ngorane atawundi azoda mu runani bafashe bige bo bemeza ko umwana uwo ari we wese afise uburenganzira bwo kubandanya amashuri ashatse hatarabwa uko ari jean samandari arongoye urwo runani akavuga ko iyo ngingo iteye ku biri n'amategeko agasaba ahubwo ubwo bushikiranganji gushyiraho ingingo zituma abigeme biga badatwarinda hariho itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu riha uburenganzira abakobwa cyangwa abapfasoni bibarutse kubandanya amashuri yabo uca wumva yuko iyo ngingo iza iteye ku biri n'itegeko rihari ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ni ingingo iza iteye ku biri na convention sur le droit de l'enfant na cyane cyane ingingo ya mirongo ibiri n'umunani aho umwana wese afise uburenganzira bwo kuja ku ishuri ata na kimwe barabiyeko iyo ngingo rero ni ingingo iza itandukanya abantu ifatiye ku gitsina ikindi abo baharanira indero kuri bose banegura iyo ngingo ni uko abanyeshuri b'abahungu bashobora kudodoberezwa na bamwe mu bigeme batwajwe inda n'abo batinya kubera igihagararo cyabo narijya bitoroje kumenya uwatwaje inda umwigeme ubushikiranganji bw'indero n'inyigisho bukaba bwafashe iyo ngingo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ingingo ibuza abanyeshuri b'abigeme batwaye inda n'abahungu bayibatwaje gusubira kwiga mu mashuri shingiro bakemererwa kwiga mu mashuri y'imyuga naho nyine inyuma y'umwaka kandi mu gihe aribo babyishakiye i bujumbura remonzimana ijwi rya amerika
urakoze remonzimana tusubire mu rwanda komisiyo idasanzwe ya sena y'u rwanda iri mu ngendo hirya no hino mu gihugu ireba imibereho y'abasigajwe inyuma n'amateka bahoze bitwa abatwa uyu munsi yari mu karere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba yasanganiwe n'ibibazo by'uruhuri umunyamakuru wacu temisitokere mutijima yari ahatubereye
ni mu nzu y'umwe muri abo baturage bimu aho bari batuye bajyanwa ku mudugudu mu murenge wa nyakarenzo umwe mwigize akarere ka rusizi aharere kumwe mu basenateri uburyo aba muri iyi nzu y'icyumba kimwe na saro we n'umuryango w'abana bagera kuri barindwi aha hatuye abasaga magana abiri na mirongo itanu basigajwe inyuma n'amateka barenga ibihumbi bibiri na magana abiri batuye mu karere kose ka rusizi ni mu nzu zitaramara imyaka itanu ariko zimwe muri zo zatangiye guhirima ndetse n'izigihagaze urabona ko mu gihe nta gikozwe mu maguru mashya iminsi yazo ibarirwa ku ntoki imbere muri nke y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika yashoboye kwinjiramo haragaragaramo udukoresho two mu nzu duke twiganjemo utwungo two gutekamo tubumbye mu ibumba ariko ntacyo guteka kiharangwa none aba baturage babayeho bate ntabwo ni ukuvuga ngo navuga ati kuva mu gitondo burya nta kintu barafata ni ukubiteganya nyine murabibona ryari ubu ni mugoroba none uku ntago wagiye madamu ari hehe wawe madamu nawe arimo hano nawe Eh, ntaho wagiye mu nzu ntacyo tubona niki muri burye nijoro ntacyo ntacyo ntacyo sinababeshya ntacyo mu gihe bigaragara ko ari mu masaha abandi bana bakagombye kuba bari ku ishuri muri uyu mudugudu utuyemo abasigajwe inyuma n'amateka haragaragara abana benshi biganjemo abakabaye biga mu mashuri y'incuke n'abanza uretse n'abadatangira ishuri bagejeje igihe n'abagerageje kurijyamo ntibasoza amashuri ibyo byose bakavuga ko biterwa n'iyi nzara nayo ituruka kuri ubu bukene bukabije babayemo nubwo ubutegetsi buvuga ko bwashyize imbaraga nyinshi mu kuzamura imibereho y'aba baturage bahoze bitwa abatwa kuri ubu abenshi muri bo barabarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe kirebererwa na leta ndetse nta n'icyizere cyo kuzakivamo bafite bashingiye ku byo bakora dufite koperative y'ububumbyi hano ariko ibyo dukora urebye ni ibyo kudufasha wenda mu mirire kugira ngo tubone amayisha y'uwo munsi ariko si ibintu dukuramo amafaranga yateza umuntu imbere ngo abe yakwiyubakira yibonera inzu abe yakwigurira umurima abo bagahuriza ku kuba babonye amasambu yo guhinga byakunganira ububumbyi bigaragara ko bwo butabarenze umutaru mbonye agasambu kif- kisumbuye hano n'ibyo kubumba njye numva nabireka mbonye akarima nkabona ahantu naza mpinga ngahinga ibishyimbo ngahinga ibigori nkabona ahantu naza nkatamo nkahinga n'utuboga byanteza imbere nkanarushaho kuzamuka abana banjye bakagubwa neza twagira indi mibereho tugira tukagira imihindukire twahinga tukabona ibyo kurya tutagiye kudeya tutagiye gusabiriza abana bacu bakiga nabo barya twabona urufaranga twagura agasabune abana bagakaraba nabo bakagenda mu bandi ari beza icyakora komisiyo idasanzwe ya sena yashyiriyeho gucukumbura ibibazo aba baturage bafite iravuga ko iki cy'amasambu kitashoboka ahubwo hashyizweho izindi gahunda zigamije kubahugura mu bundi bumenyi bwiganjemo ubw'imyuga kugira ngo bashobore kwiteza imbere ibyo bikajyana no kubafasha kunoza umwuga w'ububumbyi basanzwe bakora gusa izi nazo aba baturage barazitunga agatoki kuko bazidashyirwa mu bikorwa uko baba barazisezeranyijwe n'ubutegetitsi twagiye mu myuga tubabwira bavuga ngo niturangiza bazahita batuzanira ibikoresho dutangire gukora ariko ari ari byo twakoreshaga ari n'ibyo batubwiraga bagomba kutwohereza natwe tugatangira tugakora byose nta na kimwe twari twabona ugasanga n'amasomo umuntu yize amenshi ari kugenda yibagirwa ni ukuri hari umusozi twatereranaga umwana umeze nk'uyu ari uruhinja imvura iri kugwa narawutereye niga imashini mbishaka ndatsinda ariko ikibazo mfite ni uko kugeza n'ubu ababonaga ndi kugenda bari ku nkuba ngo nakoreye iki nkumva iyi mutugiriye neza mwadusohoreza izo sezerano mwatangiye mukaduha izo mashini ubuzima bwacu bugakomeza tugatera imbere kimwe n'abandi murakoze none nyuma yo kumva uruhuri rw'ibibazo byugarije iki cyiciro cy'abanyarwanda bahoze bitwa abatwa ubu bitwa basigajwe inyuma n'amateka abagize iyi komisiyo ya sena bazakora iki madamu w'imana konsori niwe uyikuriye ikigiye gukorwa nyuma y'iki ngiki ni- tunifuza ko na sena yafataho umwanzuro ntabwo ari ukuvuga ko ari ubwa mbere bikoze hari inama yagiriye guverinoma ariko nti- ntibyarangira turifuza ko nyuma y'i- y'iyi desante ya komisiyo idasanzwe imyanzuro yazafasha guverinoma guherekeza iki cyiciro nacyo kikavamo muri- muri ibyiciro by'abanyarwanda bibiri mu ngendo imaze kugirira hirya no hino mu turere iyi komisiyo idasanzwe yashyiriweho gucukumbura ibibazo bikibangamiye iterambere ry'abahoze bitwa abatwa igaragaza ko byinshi mu bibazo ababo muri rusizi bafite babihuriyeho na bagenzi babo mu tundi turere icyakora nayo yabaye nk'itunga agatoki uburangare bw'inzego z'ibanze aha muri rusizi mu birebana no gushyira mu bikorwa zimwe muri gahunda zigamije iterambere ry'aba baturage aha ni nko muri gahunda y'uburezi aho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu umunyeshuri umwe rukumbi muri aka karere kose ka rusizi ariwe wafashijwe kwiga akarangiza kaminuza temistokre mutijima ijwi rya amerika i rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda
igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu kanya gato rwose mu masogonda ububirigi burakina n'ubufaransa muri mu mukino wa mbere wa kimwe cya kabiri umukino wa kabiri w'ikimwe cya kabiri uzaba ejo ubwongereza buzakina na croatia abatsinda abatsindwa bazahura bakinira umwanya wa gatatu ku wa gatandatu naho abatsinda bazakinira igikombe ku cyumweru
urakoze rero thomas kamirindi namwe mwese nshuti mwari muduteze amatwi aha niho ibiganiro twabateguriye kuri uyu mwanya tubisoreje mwakoze guhitamo kumva radiyo ijwi rya amerika amakuru rero mwayagejejweho na eugenia mukankusi na tomasi kamirindi naho ku buhanga bw'ibyuma hari ikimenyi seni turabashimiye cyane murakaraba